Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi na mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm jana kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wa kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro murisanga mu kiganiro c'uyu munsi turagaruka ku masezerano yo gukorera hamwe ya tekumu mu ndwi iheze hagati y'userukira kaminuza muri leta z'ubumwe za amerika yitwa chicago state university hamwe na bategetsi baserukiye kaminuza y'uburundi universite du burundi ku ruhande rwa kaminuza Chicago State University hari Professor Atanaze Gahungu yigisha muri iyo kaminuza nk'uko ayo masezerano abivuga ni nyuma y'aho kaminuza ya Chicago State University izo bimaze kuyatirira ko igikumu izo kaminuza zibiri zizokorera hamwe mu bisata bitandukanye birimo guhanahana abanyeshuri abigisha ibikoresho gukorera hamwe mu bijanye n'ubushakashatsi gutegurira hamwe ibijanye n'inyigisho gutunganiriza hamwe ibiganiro byo gukarisha ubwenge izindi nganda no gukorera hamwe ibindi byose bifitiye inyungu izo kaminuza muri iki kiganiro rero turi kumwe na professor atanaze gahungu muri aho professor atanaze gahungu
amahoro amahoro frederico urakoze cyane kuntumira yego urakoze kuba witabye ikiganiro ndagushimiye cyane rwose atanaze gahungu muhejeje rero gutahuka muvuye mu burundi aho mwamaze hindwi zirenga zitatu mu byabajanye rero harimo umugambi wo gukuraba ukuntu izo kaminuza zokorera hamwe mu bisata bitandukanye nk'uko twabivuze ivyo bintu mwarabishoboye kubirangura kuko mu ndwi iheze nk'uko twabivuze mwateye ku masezerano yo gukorera hamwe hagati ya universite mukoreramwo uh, Chicago State University na universite y'uburundi mu majambo make akunguko nakaye reka dutangurire akunguko ku banyeshuri
akunguko ku banyeshuri ni kenshi kuko uh, urabizi mushingantahe frederico nize kuri universite y'uburundi hanyuma nkaba uh, nigisha nkora ku universite yo muri leta zunze ubumwe za amerika uh, burya uko twabivuga kera uko bivugwa mu kirundi ubwenge burarahugwa ubwenge rero burarahugwa burya mu burundi uko twigisha ni byiza cyane ariko uko abandi bigisha hanze na bene usanga bafite akarusho mu burundi hariho akarusho muri leta zunze ubumwe za amerika hariho akarusho igihe rero twoshobora gufasha abanyeshuri kuza kuraba ingene abandi biga abarundi bakabona abandi bariko bariga nkabo kwigisha no gutwara amashuri muri leta zunze ubumwe za amerika bakabona ingene babikora abo muri amerika nabo bakaza mu burundi bujumbura mu burundi bwose bakabona ingene babikora byoheza bikagira akarusho ako niko karusho gakuru muravuze akarusho gakuru muravuze nuko muri kaminuza y'uburundi batanga inyigisho zihambaye ivyo birigaragaza kuko abaje muri kaminuza y'uburundi bakaja kugira troisième cycle doctorat mu bindi bihugu usanga kenshi na kenshi ari ncabwenge benshi bakaruhira no kwigisha kuri izo kaminuza e, tugarutse kuri ico kibazo nyene professeur Atanazi Gahungu ayo masezerano afise akarusho akahe kubigisha nabo
abigisha nabo nico kimwe bikurikirana iby'abanyeshuri burya ah, kwigisha twese turaraba ngo umuntu ariko arigisha umuntu ariko arigisha mugabo kenshi ntitubanza kuraba tuti none uwo turiko turigisha wewe ariga tubimenya gute Eh, hariho ikintu bita ah, assurance karite mu gifaransa ico rero umwigisha ashoboye kuza akaza ngaha aha kuri chicago state university natwe tukagenda kuri universite y'uburundi tugasangira tukarabira hamwe ingene tumenya yuko abo turiko turigisha bize hari ico bashobora gukora nk'ubuho twigisha abantu baba abarimu twigisha abantu baba abatwara abatwara amashuri tukamenya rero uko umuntu wivuze uti jewe ndi umwarimu wo kuri chicago state umunyeshuri nasohoye nogenda kuraba hari karakorera noryoherwa ubu ukaba wigisha kuri universite y'u burundi ukaraba abo wigisha wogenda ku ishuri wabarungitse ko wogenda ukavuga uti emwe naciye kuri iryo shuri ndanezewe cyane nteza guhagarara nze kuraba wa muntu twigisha kuri universite y'u Burundi ingene ariko arahindura imitima ingene ariko arahindura ah, kazoza ku Burundi ivyo rero nivyo abigisha duheza tukabikuramwo tukaraba tuti mbe abandi babigira gute abarundi babigira gute abo muri etazi babigira gute tugaheza tugahurira hamwe ico rero tugaheza rero tuga tukaraba yuko ivyo vyigwa twigisha twoheza tukaronka nk'ikigwa kigirira hamwe twe- twemeza yuko dutsimbataje dutsimbataje ubumwe buri hagati yabo kuri universite y'u Burundi nabo kuri universite ya Chicago State eka no muri nibo bandi bose bigisha bigisha muri etazuni Eh, professor Atanazi Gahungu turazi ko ururimi atakiri ingorane c- it- rutari ingorane cyane rwose abenshi naho ah, muri kaminuza y'Uburundi eh, ururimi rwo kwigishirizamwo ari igifaransa cyane cyane eh, turazi ko benshi bahejeje humanite baje muri university bavuga icongereza mbega eh, kuba nka Sta- ah, Chicago State University bakoresha icongereza mu Burundi bagakoresha igifaransa ntibishobora kuba intambamyi
iyo ntiyoba intambamyi burya kwiga no kwigisha n'ibya- n'ibya twese umuntu noneho ukaba ubona ah, ugiye kuri chicago state burya ah, hari ikintu abantu badakunda kwiyumvira kandi noneho gisanzweho ni uko mu bihugu ah, nka leta zunze ubumwe za amerika hari abantu hari abigishwa hari abigisha bava ahantu hose ushoboye kuvuga ku isi wobwira uti mbwira aho murafise umwarimu ava muri nepal ava muri singapore ava hehe uwo mu- uwo mwarimu aba ariho kuza rero ukaraba abo barimu ingene bashoboye gutera imbere bakigisha birengeye yuko boba bavuga igifaransa gusa hama ukaja mu kindi gihugu ukabereka yuko ururimi burya ni igikoresho cyo kwigisha mugabo ururimi sivyo wigishije gusa Uru- burya rero ururimi ni ikintu turacumvikanirako kuko mbere mu mwaka uheze ah, turi mu nshinga nawe frederico nari bujumbura hama turagira bimwe bita atelier cyangwa workshop ah, mu gi- ah, workshop mu congereza n'aba- abarimu abatwara massage mu burundi ah, abakora muri ah, kuri unive- kuri ah, ipeya institut de pedagogie appliquée ah, abakora kuri enes ah, ecole normale supérieure naho nari mvuye kuri university ivuga icongereza gusa nabo bari kuri university ivuga ikirundi twarashoboye kuronka aho duhurira kuko burya ururimi rwa twebwe abarimu n'abigisha abarimu ni rumwe ntitwotandukanywa gusa nuko bamwe bi- bavuga mu gifaransa abandi bakabivuga mu kirundi abandi bakabivuga mu gifaransa cyangwa mu cyongereza Yego, muhe- ururimi ni igikoresho gikuru ni ibyo tuba turi ko turashikako ngo turabe yuko umwarimu twigishije umunyeshuri twigishije niyashika imbere azosayangana agashobora gufasha uburundi bw'ejo agafasha abana bo mu bihugu bwo muri leta zunze ubumwe za amerika ejo tukaba dufise isi irimo abantu bumvikana irimo abantu bifuza guteza imbere uburundi guteza imbere leta zunze ubumwe za amerika ejo no mu minsi izoza no mu bihe tutazoba tukiriho I- ibikorwa muzokorera hamwe mu vyerekeye ubushakashatsi eka ni eka n'amanama yo gukungurana ubwenge amaconference na- n'ibindi workshops eh, inganda eh, turabigaruka ko ariko mu kanya nashaka mbanze ijambo umwe mu banywanyi b'iradiyo kw'ijwi ry'amerika bariko baradutera akamo claude eh, muraho claude muratwumva ndumva telefone ya claude itameze neza reka tuje kuri mugisha jean baptiste muraho mugisha jean baptiste alo mugisha muratwumva ndabona izo telefone zabo zitariko zirakora neza reka tugaruke kuri, kwa- kuri professor uh, tanaze gahungu uh, tubwire cyane cyane ku byerekeye ibikorwa by'ubushakashatsi muri ibyo bikorwa naho igihe ayo masezerano azoba amaze gushyirwa mu ngiro atanaze gahungu ibintu mwibaza ko mwoshira imbere mu gukorera hamwe icyo gikorwa ni nk'ibi Eh, wabivuze burya ah, twese turi- turigisha hari ikintu mu cyongereza bita one room school house ni hamwe kera bagitangura kwigisha ahazi umwarimu mu burundi aba umupatiri akagenda ah, akigisha ishuri ikaba arimo akaba ari wari umwarimu wenyine ibyo akoze nta wundi yabimenya nta wundi ata- nta- nta wundi yabibwira ibyo o bigatuma rero abarimu kenshi na kenshi dukora nk'uko tuba turi twenyene abandi ntibamenye ibyo turi ko turakora ubu rero ubu twese tuzi neza ko turi ko turagomba kwigisha abantu turungika kwigisha abandi tubakeneye kumenya tu- mbe none wewe ubigisha uri mu burundi umenya yuko aba wigishije ibyo wabigishije bariko barabikora nk'uko byotegereje kugenda ibyo rero nibaza ko ari byo bikuru bikuru cyane cyane mu by'ubushakashatsi tuzohava dukorera ko turabe neza turabe umuntu ah, akoresheje ubushakashatsi tubigirire hamwe turabe mbe none uwo mwigisha wo kuri kaminuza k'u Burundi muri ipeya uwo mwigiza wo- uwo mwigisha wo kuri chicago state yigisha abarimu yigisha abazo- abazoba aba- abazotwara amashuri twomenya gute yuko ibyo ariko arigisha ibyo yifuza kuzoshika ibyo ni ukwita outcomes y'uko bizoshika kandi bizoshika uko yabyiyumvira hanyuma noneho tukarabira hamwe kimwe na menita assurance karite y'uko uko kwerekana ko ibintu byagenze neza uko biriho aho rero niho ubushakashatsi nifuza twifuza ko bwohagarara tugaheza tukabiteza imbere Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na claude hakizimana muraho claude
Turaho, turashima imana uko biri kose ni vyiza cane rwose muriga claude hakizimana
Eh,
muri hehe
ubujumbura ibujumbura ni vyiza cane rwose murafise ikibazo murafise iciyumviro turiko tuvuga cane cane ku gukorera hamwe kwa kaminuza y'uburundi na kaminuza uh, chicago state university imwe muri kaminuza nyinshi cane rwose zo muri leta z'umwe za amerika duga ku ijambo turi kumwe na professor atanazi gahungu ikibazo ciyumviro
asha ni n'inyunganizi kuko nabisomye ndavuga ati ni ibyishimo kuri twebwe abarundi kubona kaminuza yacu igiye gukorana na afurika na kaminuza yo muri amerika ndavuga ati twe mu ntaza n'ico ciyumviro na leta y'uburundi ikaba yatwemerera kudusinyira bagakorera hamwe ibyo bintu ni byiza ndaca ngirwa ko nshimira umutumire yongera ndamubaza ati ni akahe karusho tuzogira mu kuburyo izo kaminuza zigiye gukorera hamwe murakoze
murakoze eh, claude hakizimana eh, ka professor watanazi naho ico kibazo yari yagiciye hirya no hino agisubiremo kuko ntimwariko murumviriza iradiyo muduge kw'ijambo ku kibazo ca claude hakizimana Eh, claude urakoze cyane urakoze cyane Ah, nk'uko navuze ngitangura ah, nize kuri universite y'uburundi niho nize ah, ibyo nita kwita lisansi Eh, hanyuma nize ibindi hanze y'uburundi Ah, urumva rero uko gikuru gikuru gikuru claude ni uko uko nabivuze ubwenge burahugwa nk'uko ah, umushingantahe frederico yabivuze abantu bize kuri investe y'uburundi bagenda kwiga hanze muri ah, ibya masters maitrise n'ibya doctora yemwe barasayangana Ah, basayanganye umuntu aca yibaza ati mbe none ikintu bigishije ukuntu bize mu burundi bituma basayangana bagiye kwiga hanze ni giki hanyuma abandi baraba bakaraba abize ngaha a- a- muri leta zunze ubumwe za amerika uko bafata uku- uko bafata ibyo kwiga no kwigisha bakabiraba bati ibikenewe ni ibi bidakenewe ni ibi Ah, ibyo nagomba kwi- kuvuga ah, ico novuga mu congereza practical canye i- i- ivyigwa pratique ya bigenda gute ivyo rero bizotuma abantu abanyeshuri abarimu b'ibujumbura bo kuri universite y'uburundi n'aba- n'abarimu abanyeshuri bo kuri chicago state university bashobora gushira imitwe hamwe bakarabira neza bakarabira hamwe neza ikibungura ikizotuma izo university uko ari zibiri zitera imbere zikorera neza akazoza k'uburundi bw'ejo akaneza akaneza akazoza ka leta zunze ubumwe za amerika z'ejo noneho bakaraba ingene ku isi yose kuko ubu u- mu minsi iza umuntu ntiyovuga gusa ngo ni mu burundi buri ukwa bwonyene etazi- etazini ziri ukwa bwonyene noneho ubu u- imitwe izoguma ikora ikoranye twese turi abana ba mugabo umwe n'abo ku isi yose nibyo claude uko niko ndabyumvira Eh, nibaza ko claude muhaye inyishu itomoye reka duhe n'ijambo kandi fabrice ndi mu rukundo muri aho
yego turaho turi bujumbura mu burundi ni vyiza cane rwose ikibazo c'iyumviro turi kumwe na professor watanazi gahungu
yego banza mu nkunda mukirize arakumva ndakumva ndakumva Yego.
pacifique
fabrice yego ni fabrice fabrice Oh, Fabrice urambabarira Yego.
Fabrice urambabarira
Eh, sawa nange bacafata ikibazo yego ikibazo musa nk'abaki- na- n'aba- n'abagiciyeko nashaka kubaza ni akamaro akahe univerisite y'uburundi izogira habaye ugushyira hamwe n'iyo univerisite iri muri leta zunze ubumwe za amerika mbega abanyeshuri ba univerisite y'uburundi basanzwe biga kuri univerisite y'uburundi nabone ni akarusho akahe twovuga bazogira canke hariho irindi terambere rizoba nihaba ugushyira hamwe kw'iyo univerisite isanzwe iri muri leta zose za amerika na univerisite y'uburundi ibibazo byanjye nibaza ko ari ibyo
Eh, urakoze cyane fabrice urambabarira kuba nakwise izina atari ryo fabrice ah, nk'uko nguma ndabivuga ah, abanyeshuri bo kuri universite y'uburundi muri ipeya kubona bashoboye kugenda nku- nk'uko kera fabrice jewe niga kuri universite y'uburundi ah, twaraheza ah, ico gihe sinari bwaje mu bintu ah, vyo gutwara amashuri jewe nize mu by'icongereza mugabe ico gihe Mm.
dushitse mu mwaka wa kabiri wa lisanse fabrice twarava mu burundi Eh, tukagenda kubandaniriza kunonosora ibyo twize kwandika igitabo nibaza kuba ariko babivuga twaza kubigirira kuri universite y'i dar es salaam yo muri tanzania abo muri Mm.
tanzania nabo abo kuri universite y'i dar es salaam na bene baraza aho o kuri universite y'u burundi imyaka Mu- yaha- mu- yabandanije mu kintu ci- umenga baragiye mu kintu no muri- citwa Serab.
no muri Uganda ariko ibyo byose byatuma burya ntiwibaze yuko wigira wiga ukiga kwigisha icyongereza ukiga kwigisha ah, druwa ibiki ukabyigira mu burundi icyo gihe noneho twigira i bujumbura gusa ubu niho basigaye bigira mu burundi bwose ariko ibyo ntibyatuma- ntibyafasha umuntu kubona neza ibyo bindi bintu uko abandi bantu biga nk'ubu u- twaragenda kuri universite dar es salaam ukabona yuko abanyeshuri byo kuja mu ma ah, gukoresha amabibliyoteke kugira gute gusoma ah, ico bino kwita literature review kuraba ibyo abandi bambitse ku byo uriko uragomba gukorako wasanga uko babikora babitejeje imbere gatoyi nabo iyo baje baga- ba- abitanzaniya bakaza mu burundi warabona ingene baraba natwe ingene tubona ibyo kwiga ingene tubona ibyo kumenya ah, bimwe by'amaliteraturi bimwe by'ibiki bya bya hose baratangara Ah, mugabo na twebwe bakatubwira bati mwebwe mwarateje imbere igifaransa cane mugabo ikirundi n'igiswahili ntimwagiteje imbere ivyo rero wacu bibonerako ubu naho twibu- twibaza yuko fabrice ko abanyeshuri b'i bujumbura abanyeshuri bo muri ipeya bazoza ngaha shikago bakabona uko twigisha uko abanyeshuri bacu biga icyo bifuza kuzomarira igihugu nibaheza natwe ab'iwacu bakagenda i bujumbura bakabibona erega noneho nihaba hari utuntu tugira tudakwiye tutajanye n'imyaka duteyemwo tuzoheza tudukosore icyo rero nicyo nibaza eh, fabrice ah,
kizaba kimeze abanyeshuri nk'akarusho na twebwe abarimu nicyo tuzomararira
Eh, reka duhe n'ijambo kandi turafise kwizera laki ahmed muri aho ahmed
uraho uraho turi aho muri hega kwizera laki ahmed
Eh, njyewe rero ndi mu rwanda ndi mu Yego.
majyaruguru rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyoga nziza
Eh, none ndagira mbaze umutumirwa ese ni- ni- ni- ni- ni- ni- ni kubera iki batavugana n'iyo kaminuza ikaba yagabana amashami nko mu bihugu bya afurika urugero nko mu burundi nayo ikaza i- i- igakorera nko mu burundi ikazana icyicaro kiga- cyo- kigakorera mu burundi kuki ba- babanza kuba ayo masezerano bari kwigira aho ngaho muri chicago bagakwiye no kuza mu burundi akaba ariho n'ubundi ba- baku- bakorera kuko ari cyo cyangombwa kuko ariho n'ubundi bikenewe cyane Eh, eh, Ahmed eh, kwizera laki nokubwira ko eh, professor Atanazi Gahungu yari mu Burundi eh, akaba ariho yabonaniye n'abatetsi ba Université y'u Burundi ariko ikibazo mubaje n'ikibazo gihambaye cyane rwose icicaro ko turazi ko hariho nk'amakaminuza professor Atanazi Gahungu usanga afise campus canke université mu kindi gihugu ariko ikitirirwa université yo muri Amerika ivyo ni ibintu bishobora gushika nko mu Burundi
ivyo ni ibintu bishobora gushika Ah, mu- mushinga ntahe ah, ni Ha- ni ahmed urambabarira yego ni Ahmad eh, kwizera laki Eh, ahamad ja cyane kwizera ahamad ivyo uba- ivyo ubarije nivyo Ah, ni ukwibaza uti ah, ubu u- twe twatanguye muri ibi byo kugira ah, kugirira hamwe ama ah, conference ama symposium ama am- ama atelier hanyuma ibyo bizobyara ikindi kintu gishobora kugira gushyiraho nki ahantu umuntu hatanyeganyezwa hashobora kuguma umuntu akoreraho mu burundi nino Ah, urumva burya ah, ah, ndiko ndavuga ibyo tuzo twasezeranye mu burundi mugabo ubu si ubwa mbere ah, iyi universite ndiko imaze kugenda gukorera muri afurika ubu nagiye muri twagiye muri afurika kuko jewe cyane cyane nguma nibaza ahmed ah, kwizera yuko amata nanyoye kuri universite y'uburundi icyo kwiga mu burundi kuva mu mwaka wa mbere gushika gushika mbezi icyo byamariye nibaza yuko aribyo bya- byatumye mba umugabo umuntu ndi muri iyi minsi nkaba nifuza rero aho nkora hose ko nogenda mu burundi ngatwara abandi bantu dukorana tukagenda noneho ah, tugakorerayo tuka- tugakorana n'abandi dusangiye ibanga ryo kurera Ah, nk'uko nabivuze twarakoreye no muri ah, muri ghana twarakoreye no muri africa du sud hariho n'ibindi bihugu dukorera hamwe izo je navuze aho maze gutwara abanyeshuri aho tumaze kugenda tugakora ariyo turi tukarungika abanyeshuri bacu kugira ibyo twokwita stage nabo bakarungika biwabo ngaha muri chicago ibyo rero nibyo twifuza kandi ah, ntakubesha ntagombye kwibesha nibaza yuko tuzobishikako duha iminsi dutangure ah, kwizera duha iminsi duha umwanya dutangure uzobibona tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hijwi ry'amerika turi kumwe na senga jean batiste muri aho
Mura- yego muraba neza turi aho neza muri hega senga
pardon M- muri hehe
yemperere i rubavu ahantu bita igisenyi ni vyiza cane gose murafise ikibazo murafise iciyumviro turi kumwe na professeur atanazi gahungu turiko tuvuga ku gukorera hamwe kwa kaminuza y'uburundi na kaminuza chicago state university duga ku ijambo ikibazo c'iyumviro
Eh, ni nk'igitekerezo mfite yego
Eh, bo eh, turashima icyo gitekerezo cyiza cyo kuzana kaminuza aho gufatanya na- na- na kaminuza y'u Burundi ariko icyo kintu ni cyiza ariko ku ruhande rwanjye ndimo ndashaka kugira ngo wenda ntangiye nk'urugero uhereye nk'ahangaha wenda iwacu mu rwanda ahangaha iyo usanze eh, ukareba nk'umubare muremure w'abashomeri bize kaminuza usanga ni benshi cyane ugasanga umuntu yize kaminuza kandi yize neza afite amanota meza ariko ugasanga ni motare nta nubwo akora n'ibintu bijyanye wenda n'ibyo yize
Eh, kuri kuri eh, professeur atanaze atumva ico mutara kivuga avuga ko abantu bashobora kuba barize ariko ugasanga umwuga wabo ni gutwara abantu ku mapikipiki
Eh, bandanya
yego ngira ngo nibyo ngibyo ariko noneho wenda nk'icyumviro cyanjye nkavuga nti ah, nka amerika wenda nko mu buryo mu buryo yateye imbere ah, mu buryo bwa tekinike ibintu byo gukora doka ibintu by'ubumenyi ngiro twakumva yuko yashyira imbaraga mu guteza imbere kwi- ku- gufatanya na- na- na sivuze ngo uburundi gusa na afurika ngira ngo n'ubushize nashyitangiza igitekerezo cyanjye igihe sobwa mwavuze ah, mwa- mwamwatanze igitekerezo ku buryo ah, ah, amerika yagiranye ibiganiro na- n'abayobozi ba afurika uburyo bwo gutezanya imbere ariko amerika ishize imbere ku buryo bwo gufasha afurika kuko afurika ni ni isoko rinini cyane urumva niba dufite abaturage barenze miliyare muri miliyare y'abaturage nibaza yuko nta soko rinini rihari ryo- ryo- ryo kuba ryateza imbere ah, uburyo bwa- bw'ubucuruzi bazane u- uburyo bwo wenda ah, nk'izo kaminuza zigi- zigisha uburyo bwo gukora ah, amamodoka moto ibikoresho byo guko- dukoresha mu ngo kuko tu- tu- urasanga ugasanga nk'urugo rw- nk'ahantu mu- mu rugo ba- bakoresha ibikoresho biva mu bushinwa biva muri za turiki turacyabibona n'ahangaha n'ibikoresho by'intebe zo kwicaraho ugasanga abantu batanze komande ziva muri turiki rero twumva yuko afurika twatezanye imbere mu buryo bwo kugira ngo afurika ihaguruke tuve mu bushomeri afurika ibeho neza murakoze cyane icyo gitekerezo cyane murakoze senga jean batiste ni ikibazo gikomeye aho muvuga ko naho benshi babize amashuri usanga akenshi na kenshi bakora ibintu bitajyanye n'ibyo bize bamuvuga rero nibaza ko uko nabyumvise ni uko mwosaba ko nka amerika yo kwigisha abantu ubundi buhinga gukora ibintu cyangwa kwiteza imbere reka icyo kibazo hatanazi gahungu turabe ko hari icyo ashobora kukivuga ko hari ubuhinga bwinshi kaminuza igize ikoreye hamwe n'iyindi bashobora no kubigisha ukuntu bikorera batanguza ubuzi bimwe bya bavuga sitatapusi bakabigisha uburyo bwo gutangura kwikorera imyuga n'ibindi kwikorera amatungo kugwiza itunga duha ku ijambo nyinshi y'umwoha senga jean batiste ku makenga afise n'iye
amahoro jean batiste jean batiste ikibazo ubajije kirakenewe rwose ko umuntu akibaza kuko ibyo dukora byose jean batiste biri muco twokwita kandi uraza kumufasha gutora ijambo ryiza mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi mugabo ibyo dukora byose ibyo bituma twugurura amaso tukaraba ibyo turi ko turakora biri mu ngingo twita sustainable development goal izo rero ntizihagaze gusa ku byo kwigisha bigisha bihagaze mu kuraba ibyo turi ko turakora bijya hehe jewe ndazi sinzi imyaka mfise sinda kuyikubwira mugabo kera narabaye icyo bita directeur adjoint wa bureau d'étude de l'enseignement technique aho twaragenda tugahurira n'abandi bo muri cepegere tugahurira igisenyi sinzi kuba hafi yo mu gisenyi kuri sandre sinzi aho uba mugabo twahurirayo umuntu akabiraba ubu rero harageze igihe twagize imana ibihugu byose bigashyira mu ngiro icyo bita sustainable development goals izo rero nizo nibaza ko turi ko turakorera ko umuntu akaraba ibyo uvuga none ko abarimu ko abantu biga hanyuma bakajya muhira bagashomera bakaba abamotari bwa mbere kuba umumotari si gushomera uba ufite akazi mugabo icyo umuntu yoraba ni uko kuva kera ugombye kuja mu mirongo itandatu n'indwi niho habaye izo nama mpuzamakungu zabereye muri etazini williamsburg basaba yuko ubu dusabye yuko ata gihugu na kimwe kigira abana batize kuva muri mu mwaka wa zero gushika baheze kaminuza ubu rero turacyari ko turabyiyumvira inyene twoshobora kugenda abantu bakiga kandi bakiga ibibafitiye akamaro ibifitiye akamaro igihugu nk'ubu naho tubivuga tutabishize ko ingufu nyinshi wofata umuntu ariko ariga mu Burundi akaza akaraba ukuntu abandi bantu bo mu bindi bihugu biga mugabo ntibige gusa ikintu kimwe bakaba bariko bararaba n'ibindi bintu bakamenya n'aho woba ugiye gukora ukaba umumotari wabaye umumotari yumva murababarira ijambo ry'icyongereza yumva bizinesi irimwo mu byo kuba umumotari ukaba gusa uba umumotari kubera ari bya bintu udashaka ibyo ntacyo byokumarira ingo rero turabe yuko igihe twoheza tugafata abarimu abanyeshuri babo bo kuri chicago state bo muri etazini bakagenda bagahura n'abarimu abanyeshuri b'i bujumbura bo mu rwanda bo muri ghana bo muri afurika bo muri afurika ko twohuriza hamwe tukaraba izo izo ngingo zifite akamaro zizotera imbere kandi zikaguma ziteza imbere sustainable development goals yuko tuzoba turiko turazikoramwo turazikorerako mbe ntitwazikorerako tuzoshika hehe twebwe ico tuzotanga ico tuzoha ibihugu vyo muri afurika ico ibihugu vyo muri afurika bizoha leta zunze ubumwe za amerika zizoha abantu bo ku isi n'icahe Inyungu rero nico magiranire.
dukwiye kuraba nico nibaza yuko eh, ukaba ukiriko uranyumviriza iryo iryo ntuzeye sustainable development goals wokimbwira mu kinyarwanda canke mu kirundi woba ukoze
ni imigambi y'iterambere i- nyakuri imigambi izotuma mushika ku vyo mwishinze vyose kurangura Ego, Jure sinzi ko- urumva rero ibyo ibyo dukora byose aho o niho byisunga yego si ibintu biri gusa umuntu apfa kuvuga ngo ngo uze kwigisha abarimu uze kwigisha abazotwara amashuri mugabo no kuraba ubigishiriza iki
Ndibaza ubigisha ko- kugira biteze hehe ndibaza ko ubigisha gusa kugira uzubabaze ngo kimwe na kimwe ni bibiri canke ubigisha kugira baze bamenye ico bivuga kunguruza itunga nibaza ko Kuko izi- senga jean baptiste yumvise inyishu reka duhe n'ijambo kandi jule duhe ijambo jule uh, lightness nzamibana muri aho jule muratwumva ndumva jule muratwumva niba mutatwumva turabagaruka ko mu kanya muratwumva reka jure turamugaruka ko mu kanya reka tugaruke kuri mwebwe professeur hatanazi gahungu ku vyerekeye hariho ikibazo gihambaye cyane rwose kiva cyane cyane ku bukene bw'abarimu bashobora guhagararira vya bitabo mwavuga vyo kwandika eh, umuntu aminuje muri kaminuza na- nko kudirija nka memoire eka muri iki gihe hariho uh, n'umugambi wa troisième cycle mu burundi arivyo teza ico kibazo cifashe gute atanaza gahungu muri iki gihe tuzi ko hariho nk'abarimu benshi bagiye gukora hanze abandi nabo bize muri kaminuza zo hanze bakaba bariko bakora ama kaminuza yo hanze ico kibazo cifashe gute n'ubwa kabiri mujye mu burundi eh, muri myaka ibiri iheze mukorana ibijanye eh, n'inyigisho mukorana n'abigisha muri kaminuza ico kibazo cifashe gute muri iki
O, icyo kibazo gifatanye n'ibindi byose twavuze yuko ah, iyo umuntu amaze kuraba ibyo igihugu cyose kiriko kirigisha haba uburundi buba u rwanda buba ghana buba afrique du sud buba eh, leta zunze ubumwe za amerika umuntu iyo ariko ariga agashika rero kuri ya ntambwe amaze ku- kubinonosora arakeneye nawe kuvuga ati jewe mbega none iragi ryanje kuri universite nizemwo n'iryahe niho rero umuntu abaza ati usanga bugiye umuntu ariko ariga cane cane mu bihugu byacu ibintu byose umara iminsi wiyumvira uca wibaza ngo nibyo mugabo burya umuntu aba akeneye kuraba neza icyo ni ukwita etadari aho ibindi bintu abe abandi bantu bavyiyumvira gute burya nta kintu kigoye nko gushobora ku- kugira ikibazo ugomba ko wishura benshi uja ngaho gusuka iyo ubajije ikibazo kibi uronka inyishu itaroranye nico rero gituma nibaza yuko ibyo o nivyo na vyene dukwiye kurabiramwo abo bantu bariko baragira ivyo vyo gusoma kwandika ibitabo mu burundi kwandika ibitabo ino ntitoja hamwe tugashira imitwe hamwe tukaraba yuko ibibazo turiko turagomba kwishura tubyishuye ibibazo twabibajije neza ibyo bibazo birajanye n'iterambere ry'ibihugu byacu iterambere ry'ibihugu byacu si ukuja mu ishuri ukwigisha jewe mbere namye ndabihindura ni si ukwigisha ni ukuraba mbe ko wibaza ko turiko turigisha abo turiko turigisha bibamariye iki biteje hehe babibona gute ibyo bibazo rero udashoboye kubyibaza ngo urabe abo twibaza ko ari bo u rwanda rw'ejo ari uburundi bw'ejo ari amerika y'ejo utarabye icyo bashobora kubikuramwo uzoguma wigisha gusa uvuga uti ah icyenda kugwiza ari icyenda ni mirongo umunani na rimwe none ibyo o bimubwira bimubwira iki uzomubwira uti ikisi ukuyemo bingahe n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi bizomubwira iki ibyo rero nibyo ibaza yuko abo o ibyo tugomba gukora ni ukuraba yuko ibyo twigisha bifitiye akamaro kuri kariga uri kariga abibona gute abyumva gute ashobora gukora iki n'ibyo bintu ariko ariga inyishu zitomoye reka tugaruke kandi kwa jure nzabimana ntibaza ko ari ngaho jure muratwumva jure muratwumva
rego ndabumva Eh, re- raba ko abantu muri kumwe bogabanya urwamo kugira ngo udushikirize ikibazo cyangwa icyiyumviro duga ku ijambo
ariko bo mu bisanzwe ariko ndumviriza urashobora kuja kure y'urwamo ya- ya- ya hari urwamo uka- ukavuga
ahantu ndi ni mu isoko ni- sinshobora kujya ahantu hatari abantu kubera biragoye nyaruta rero ak- akabazo kawe gatoya akabazo kagufi nyaruta
rego akabazo kanje nagira mbaze none ku- ni igiki co dutuma ubu tuja kuri kaminuza dutorangiriza harya humanitaire nahare kugira co tubandanya ivyo vy'imyuga y'iwacu tuyige dukoresheje umutari umuntu aba afise
Bo, reka ikibazo Rero cawe navuga nabi.
reka kitugihe professeur Watanaze Gahungu eh, niba nacumbise neza mubaza ko mubaza ko eh, umuntu ahejeje kam- eh, amashure yisumbuye yoca abandaniriza muri zo zindi kaminuza tuga ku ijambo professeur Watanaze Gahungu Oya, ikibazo sinacumbise neza mushinga ntaye frederico sinzi ko jire yogisubiramwo Jules ari ahantu mu isoko hinduru nyinshi bya- Eh.
byari bigoye kumva mugabo icabaza nuko nk'abantu bahejeje nka humanité amashure yisumbuye boca babandaniriza nko muri kaminuza nk'iyo kaminuza eh, Chicago State University ivyo ni ibintu bishoboka urumva ah, sinagomba guca ngira mu bintu burya ah, ah, nta icyiyumviro cy'umuntu icy'umuntu iyo umuntu atanze icyiyumviro nk'iki cyo gufasha universite zibiri zigakorera hamwe ngo tugihe umwanya kibanza gitangure ibyo twamaze gutondekanya ko bizokorwa bikurikiranye bibanze ku kuja mu ngiro hanyuma duce duraba rero bene ibyo bindi aya masezerano ah, twita mu gifaransa convention mu congereza memorandum of understanding ntari hagati gusa y'ishuri ryo kurera abigisha riri hagati y'aya mayuniverisite abiri ya za kaminuza zibiri urumva rero ibyo bindi bintu byose bishobora kuza- gushobora kuba biteza imbere izi kaminuza bizojamwo sinzi frederico mu ah, mu rutonde rw'ibintu twifuza nakurungikiye nashizemwo icya nyuma navuze any other activity mutually agreed upon between the parties urumva ibyo bindi bintu rero ari ibintu noneho tumaze gutangura kugira ayo makonferanse hamwe tumaze kugira ubushakashatsi hamwe ibyo ni byo bindi bintu zora umuntu araba ati none kwibi twabigize twatanguriye kubigisha ubuho tugira iki byose nguma ngo- nguma ngaruka kuriya sustainable development goal Ego me- Jules uko umuntu akaraba biduteza intambwe bidutumye dute- du intambwe bidushiki- bidushikanye ko nizahe tukaba tudashyize kuri izo ntambwe tugira iki kugira dukosore urumva rero hazogera igihe tuze tura turakosora ibyo turiko turakorera hamwe twongere ko n'ibindi turabe neza yuko byadushikanye aho ibihugu bibiri aho kaminuza zibiri zipfuza gushika Jules Zamimana naho yari mu isoko murabona ko yashaka cyane rwose kushima ibiganiro byaryo ijwi ry'Amerika akaba yashoye no gutelefona kandi hari induru kandi nibaza ko n'inyishu aronse zishobora kuba yazumvise neza reka duhe rero ijambo wundi munywanyi w'ijwi ry'Amerika Andre Njejimana mwiriwe neza Hello wi muratwumva mwiriwe cyane twiriwe natwe Eh, muri hega mwiriwe cyane rwose gatanu kuri gatanu ni vyiza cyane rwose muri hega Njejimana
igitega mu burundi mu ntara ya gitega ni vyiza cane rwose murafise ikibazo murafise icyiyumviro turi kumwe na professor watanazi Ga- gahungu wo muri chicago state university duga ku ijambo ikibazo cy'iyumviro
Eh, murakoze cyane hanyuma je nari mfise ico notera n'ico nobaza kuri izo kaminuza zibiri ubundi mu bisanzwe tumenye tubona hari amasezerano aba hagati ya kaminuza zibiri iyi n'iyi yanye ariko ugasanga ndetse turafise n'abanyeshuri benshi bagiye barava mu burundi bagiye kwiga hanze ariko gushika ubu je ndiko ndagerageza kuraba nta camwa kinini biraza biduha ugiye uraraba igiti cy'abanyeshuri bagiye kwigayo n'ibikorwa uburundi bufise n'iterambere bushaka gushika ko ugasanga ukamenya ibyo cabwenge twarose ukamenya gusa zagiye kurondera ubumenyi bwo mu ikaye ariko ubumenyi bwo ku matere ubumenyi eh, bwo gushyira ibikorwa mu ngiro ugasanga ni zero ugasanga nta kihazi rero nagomba mbaze uyu muhinga ati- ati mbega ni igiki two kwitega Ku- ni iyihe ni iki kintu cyiza two kwitega hagati ngo gufashanya hagati y'ibyo kaminuza zibiri kanice cyari icyo kugira ngo tubone koko ko hari iterambere zoza bidufasha kandi zoza bi- bifasha n'igihugu turimo aho tugeze na cyane cyane mu nzira y'iterambere M- murakoze ku kibazo ciza Andre Njejimana duga ku ijambo professor watanazi gahungu Ego, urakoze cyane andre urakoze Um, u- u- ubaza ikibazo mbere jeweho uri gitega mbere niho nigiye ah, ecole secondaire urumva ego ibyo uvuze nibyo abantu baragenda kwiga tukabarungika kwiga hanyuma bashitse bagasubira muri bimwe gusa nk'uko bya teori bimwe bitajanye n'ibiriko biraba iyo abana baba iki- aho igihugu giteye ikintu umuntu aba yifuza ni uko umuntu agiye kwiga yogaruka agahindura icyo nokwita kirutire imyifato y'abantu mugabo ibyo o ntibisaba uwo yagiye kwiga wenyene iyo myifato isaba umuntu wese yiteze yifuza ko uburundi butera imbere yohindura imico icyo ni ikigo gikomeye cyane ni ikigo gikomeye cyane burya mu bintu byatugoye ndiko ndavuga twebwe abarundi twebwe abanyafurika ni uko kenshi twagize ibintu bita elite abantu barize bari bakeyi jewe andre igihe niga ah, kuri universite nibaza yuko ah, n'umushinga ntaye frederiko twarigana abari kuri universite yose y'uburundi twari ibihumbi bitatu ako niko twangana urumva rero bene ubwo bwenge bufiswe n'abantu ibihumbi bitatu ntitwangana n'ibice kimwe ku ijana by'abantu bamaze bari gushobora kuba barahejeje ecole secondaire abana bafite imyaka icumi n'umunani na mirongo ibiri n'itanu urumva rero iyo ubwenge bufise umuntu umwe biragoye gukoresha ubu rero nibaza yuko ibi byose turi ko turagira umuntu akabishyira ndasubiyemo rya jambo sustainable development goals amaze kubishiramwo akaraba igikenewe noneho ubu dufise ina- dufise imana yuko abana nka hose nahora mu burundi ah, andre ndaja ku mitumba aho ntari bwigere mbona ishuri na rimwe ubu hari amashuri yisumbuye ubu rero ngo turabe hari amashuri matoyi gushika kuri na za kaminuza aho kuva kera amashuri atabaho ingo rero turabe yuko ubwo bwenge bariko bararaba bariko bararondera ubwo bwenge bushobora kuba muri ibyo uri kuravuga kugira kumenya ibiriko biraba kuri tere nk'uko wabivuze ibyo rero si ibintu umuntu umwe ni ibintu bituma ukwiyumvira ukwigendera ko kw'abantu bose guhinduka umuntu akamenya yuko bijya turi ko turagaya ngo umuntu yagiye kwiga ngo yize kaminuza none ngo ariko aratwara moto nibaza ko kuba umumotari ariko aricyo bivuga furedi yego ibyo rero umuntu atarabishyira ko ngo yibazeho kumenya yuko akazi kose ari akazi niyo bagiye muri kaminuza agashobora kugenda muhira ku mutumbi wabo akagira bizinesi agashobora kugira ibintu byo kurima bimwe kera biga twarabigaya kuko bose twagomba kuba aba twagomba kuba abanyamuji twagomba kuba abantu sivirize nicyo byavuga ubu rero iyo nyifato ngo bwa mbere hoho twese tuyigaye kuko ubu u- si wa muntu umwe wenyine jewe narashobora kuva ku mutumba ku agacimba imva ko nkambara emwe nkamara imi ah, nkamara uburundi bwose ntarabona uwundi muntu yagiye mu mashuri makuru yagiye kuri kaminuza ubu rero ko bariho ingo rero dutangure duhindure uko tubona ibyo ku isi ko duteya gute- du- dutegerezwa guteza imbere igihugu si wa muntu umwe wenyine yagiye hanze azoza akabiga- aka- agahindura oya ni twese guhindura ingeno kuko mwabivuze eh, mu cyongereza barabivuga neza cyane rwose paradigm shift ugahindura ukuntu wiyumvira kugira ngo n'uwo mwuga wo gukora uwukunde niho ushobora no kwiteza imbere kandi n'iyo wize amashuri biragutuma umwuga wose ukora ukorana ubwenge eka ukabona kure ukabona imigambi ya kure reka duhe ijambo kandi undi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika edouard nduwimana muri aho edouard muratwumva
ndabumva muri hehe ga edouard
ndi mu rutana muri komine bukemba ni nziza cyane rwose akanya kariko karagenda mwobaza ikibazo cyangwa mugatanga icyiyumviro mu buryo bwihuta Ah, turiko tuvugana na professor watanazi gahungu turiko tuvuga ku migenderanire eka no gukorera hamwe kwa kaminuza y'uburundi na kaminuza yigishamwo chicago state university duga ku ijambo
yego ntararenga mbakubabaza
Ja- ja kure- ja kure y'iradiyo niba waba uri hafi y'iradiyo
oya nta radiyo turi kumwe ndabumva ndagomba kubabaza
duga ku ijambo nyarutsa aro nyarutsa duga ku ijambo akanya Eh, karagenda nagomba kubabaza none i- iyo u- ubwo ubwo bucuti bwa leta zunze ubumwe za amerika n'ayo mashuri bizofasha iki abanyeshuri canke kaminuza y'uburundi murakoze murakoze edouard nduwimana icyo ni ikibazo yaciye hirya no hino mugabo mu majambo make cyane rwose kugira eh, edouard agire icyo yumvise eh, professor atanazi gaho mu- munsi y'amasegonda mirongo ine
Eh, mushingantahe eduwa urakoze cyane kukibaza nicyo twari twatanguriye ko yuko ubwenge burarahugwa Ah, burya aho ingingo inzego leta abe- inzego ah, kaminuza k'uburundi ziteye ko mu byo kwigisha inzego abo kuri chicago state n'abandi bo muri leta ziteye ko ni nkazo kimwe twese twifuza yuko uburundi bw'ejo leta zunze ubumwe z'ejo zose ziba ziri abantu babibamo ba- bahaba baba bashobora kumvikana bagateza imbere bakiteza imbere ibyo rero nibaza yuko dushoboye kugira ibyo bintu abarimu abanyeshuri abo twigisha tukaza abo mu burundi bakaza i chicago ab'i chicago bakaza mu burundi aba- abigisha gutyo nyene ivyigwa twigisha tugashobora gutorera hamwe ivyigwa vyigishwa nk'ubu namye nsoma igitabo umuntu yagize sinzi igitabo gishasha banditse ibijumbu n'imyumbati sinzi ko naba nakivuze nabi tukabigirira hamwe tukaraba ko turi mu mwaka wa mirongo ibiri na mirongo ibiri na gatatu ubu u- duteye ku vyumviro ibyahe turiko turiyumvira turiko turigisha turiko turiga ibijanye n'imyaka duteyemo Egme, ndabona akanya hanyuma rero tuba ibyo byose rero dushoboye kubigira tukagira amakonferanse hamwe tukagira noneho ibyo ah, ibyo dukora tukabigirira hamwe nibaza yuko ayo mayinivesiti uko ari abiri yose azoba agiriwe akamaro Egome, uh, Professor Atanazi Gahungu uh, ngikora muri kaminuza y'u Burundi uh, twari dufise amasezerano nk'ayo na kaminuza zishika cumi uh, zo muri leta zimwe za Amerika zirimwo Penn State University nashaka ndabaze ubu muri iki gihe hariho abarundi benshi cyane gose bigisha muri za kaminuza kandi bafise n'amabanga akomakomeye cyane gose muribaza ko uh, nabo nyene bagize uruhara nk'urwo kaminuza y'u Burundi yoteba igatembere cyane kurusha
nibaza yuko ah, jewe cyo nagomba kuvuga yego bizotuma haba iterambere ni ukuvyifuza mugabo gikuru gikuru nagomba yuko kumwe wa wundi andre w'igitega yavuga ngo turabire hamwe abo bantu bose ah, twarezwe n'uburundi twarezwe n'amashuri matoyi mu burundi twarezwe n'amashuri makuru twarezwe na kaminuza tukaba twaronse uburyo bwo gukorera hanze ingo dushyire imitwe hamwe turabe ingene ah, kaminuza yatureze ingene twosubirayo tukayi tugakorera hamwe sinovuga kuyiteza imbere kuko isanzwe iteye imbere mugabo turabe icyo twebwe natwe duhaye cyo kwibuka cyo kwiyibutsa uwatureze uwadushikanye aho duteye ibyo nibyo nagomba guhereza ku mushingano wa frederic Iyi ni ikibazo gihambaye cyane rwose hari kandi nk'uko mubivuze guteza imbere igihugu cya kwibarutse eka bose baka nk'incabwenge cyane cyane zigisha muri kaminuza zigasubira inyuma zigasubira mu gihugu zikigisha ariko hariho n'intambamyi professor watanazi gahungu intambamyi itaba bivuye kuri abo nyene kuri izo ncabwenge canke ku bategetsi ba kaminuza ak- ikintu benshi bavuga k- nk'agashahara nk'uwigisha muri kaminuza ikomeye muri leta zunze ubumwe za amerika uca usanga kenshi na kenshi afite agashahara kisononoye hanyuma imishahara ikaba ikiri ku rwego rutoyi mu bihugu biri muri mu nzira y'amajambere ico kibazo coterwa umuti gute
icyo kibazo cy'iby'imishahara sinogomba ah, kuvuga byose ntuhava mba bimwe bita mushararata Ah, sinagomba kubijyamo kuko ibyo o, nibaza ni ibyigwa bikomeye byo kurabira hamwe hariho umuntu ntiyobaza bene ibyo bya- by'umushahara nk'uko nakubwiye mushinga nawe frederico jewe nahora mu burundi nabumva naragiye kuramutsa bimwe aba abo tuvu- abo tuvukana abishwa bimwe bita kuduga ku gatumba ndagenda ndabaza narabaza abantu mbe none webwe u- wiriwe ku kazi ukorera umuntu kuva mu gitondo gushika ya saa isaha y'indwi gushika ku mugoroba bamuhemba gahe ati twebwe baduhemba ibihumbi bibiri ibyo bicange duhemba ibihumbi bitatu ugaca ubu ura- ugaca rero utangura kuraba uti mbe none ubu u- ayo mafaranga uronse avuye mu iki Ah, ukamubaza uti mbe nk'ubu u- urashobora kugura ikiro c'umuceri muri ayo mafaranga bakoreye kuva mu gitondo gushika ku mugoroba atoya ikiro c'umuceri kimaze gushika ku bihumbi bine ugaca ureba uraba ibyo by'ibiciro ibyo by'imishahara n'ibintu byo gusubira kuraba ni bimwe navuga by'imico y'igihugu cyose bakaraba yuko a- ayo mahera turiko turahemba umuntu afise akamaro kayo ibyo ose nibaza yuko muri kino kiganiro turiko ndabona turagira, n'akanya hari ibyo katujanye dushobora kujamwo, tuhava karageze dukora.
ni mwabitoye akanya katujanye ariko nibaza ko ico kibazo tuzokigaruka ko nashaka ndagushimire cyane gose professor Atanaze- atanaze gahungu ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ni radio